iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri kuri mikoro muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije bwakeye neza aho muri hose bahaye ikaze kuri radiyo yanyu ikindi nacyo nta kuntu hoba amategeko ku buryo umuntu yikuye eh, mu mugwi nk'uyo yofatirwa ibihano nk'uwamenje igihugu n'abanyagihugu uwo ni bwana prosper ntahurwamiye ushinzwe kumenyesha amakuru mu itsinda ryigenga rishinzwe gutunganya amatora avuga ku ntenge zabonetse mu matora mu burundi iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye imisoro mu rwanda n'iyerekeye umurundikazi wegukanye umudari mu mikino olympique muri brezil turazigarukaho mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arabanzirizwa ariko nayo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wanjye hozine munezero hozine waramutse neza mwaramutse Eugenie mwaramutse namwe mwese mutwumviriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Afurika y'Epfo aho umugambwe utavuga rumwe na leta Alliance Democratique waratawukanye watawukanye intsinzi mu gisagara ca Johannesburg isanzwe ari umugwa mukuru w'ubutunzi aho muri Afurika y'Epfo rikaba ribaye irya mbere uwo mugambwe utahukana intsinzi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na kane umugambwe ANC uramutswe ubutegetsi muri ico gihugu umugambwe Alliance Democratique waratahukanye intsinzi kandi mu bisagara bitari bike harimwo nuko uwo mugambwe wagiye hejuru mu matora yabaye mu ndwi iheze ku mugwa mukuru wa Afurika y'Epfo i Pretoria umugambwe wa ANC niwe uzi imbere mu gisagara ca Johannesburg aho ufise amajwi ashika kuri mirongo ine nane n'ibice bitanu kw'ijana Alliance Democratique ukagira mirongo itanu- mirongo itatu n'umunani n'ibice bine kwijana umugambwe uharanira ubwigenge bw'ubutunzi usanzwe utavuga rumwe na leta ukaba waciye uhereza amajwi yawo Alliance Democratique amajwi ashika ku bice cumi na kimwe kwijana umugambwe wa Alliance Democratique ubona gutahukana intsinzi Herman Mashaba aramutswe ubu igisagara ca Johannesburg yatangaje kuri uyu wa mbere ko agiye gutu, gutuza igiturire muri ico gisagara akongera agatanga ubuzi ku batabufise uretse ibisagara vya Johannesburg na Pretoria umugambwe Alliance Democratique niwo kandi uzi imbere mu bisagara vya Nelson Mandela Bay hamwe na Cape Town abanyagihugu amajana n'amajana muri Nigeria bagize imyiyamamazo kuri uyu wa mbere imbere y'inyubakwa y'umukuru w'igihugu basaba leta ya Nigeria kongereza inguvu kugira igarukana abana b'abakobwa bashika ku majana abiri batwawe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane iyo myiyamamazo ibaye inyuma y'indwi hasohotse ivideo y'umugwi Boko Haram yerekana bamwe mu ba- muri abakobwa Boko Haram ivuga ko benshi muri abo bakobwa bapfuye igasaba ikiguzi c'abasigaye kugira barekugwe Esther Yakabu ni umubyeyi umwe mu bakobwa w'umukobwa mu bakobwa batwawe agaragara muri iyo video ya Boko Haram avuga ko barushe no gusaba leta ko igira icyo ikoze kugira itabara abana babo Esther yabwiye ijwi rya Amerika ko umukobwa wiwe yitwa Dorcas yari afise imyaka yari afise imyaka 15 igihe atwawe ari ku ishure hamwe n'abo bigana asaba leta gukora ibyo Boko Haram isaba kugira Dorcas na bagenzi we barekugwe ivideo y'iminota 11 ibo yasohowe na Boko Haram ku rubuga ngurukana bumenyi rwa YouTube ivugiramwo umunywanyi w'uwo mugwi yipfutse mu maso inyuma yiwe hari abakobwa bicaye bipfutse inya- imyambaro yabo mu maso igihugu cya Turkiya kirahakana ibyavuzwe ku bijanye n'umwana w'umukamikaze avugwa ko ari we yagize igitero ku munsi wa gatandatu ahari ko habera ubugeni igitero cyahitanye abantu bashika kuri mirongo itanu na bane umushikiranganje wa mbere wa Turkiya Binali Yildirim yatangaje kuri uyu wa mbere ko ibijanye n'uko ari umwana yakoze ico gitero vyavuzwe n'abara- n'abari aho ariko ko babeshe President Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yari yatangaje ko ico gitero cakozwe n'umwana ari hagati y'imyaka 12 na 14 igitero cahitanye ahanini abana b'abakurde bari munsi y'imyaka 18 nta mugwi numwe wigeze witira ico gitero umushikiranganje wa mbe eh, umushikiranganje wa Turkiya ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yatangaje kuri uyu wa mbere ko igihugu ciwe kigiye guhagurukira abagwanyi ba, ba leta ya Kisilamu basanzwe bari ku mupaka wa Turkiya na Syria umuyobozi ajejwe umuyobozi ajejwe imfashanyo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yatangaje kuri uyu wa mbere ko igihugu cya Syria kiri mu bibazo bikomeye kandi ko hageze ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bugarijwe n'inzara muri ico gihugu kubura amazi meza hamwe n'ubuvuzi batabagwa kuva mu kwezi guheze kw'indwi onu yarasabye ko hoba agahengwe k'amasaha mirongo ine n'umunani yo guhagarika ingwano mu gisagara ca Lep kugira bashobore kuja kuvura abagwayi hamwe n'abakomerekejwe n'ingwano muri ico gisagara Stefan Bry- O'Brien asanzwe akorera ishirahamwe mpuzamakungu ONU avuga ko ibibazo bitari mu gisagara ca Alep gusa avuga kandi ko ONU yari yasavye uruhusha leta rwo gushobora gutabara abanyagihugu bari mu bisagara bishika kuri mirongo itatu na bibiri byugarijwe n'ibibazo mwene ivyo ariko ko leta yanse gutanga urwo ruhusha O'Brien akavuga ko intambara ziri muri ako karere hamwe n'uburyo impapuro zitangwa na leta zikwega gushika byatumye atamfashanyo n'imwe irashikira abanyagihugu umukinyi mu nkino zo z'isi yose olympique faisa lislesa aserukira igihugu ca ethiopia amenyesha ko afise ubwoba bwo gutahuka mu gihugu ciwe inyuma yaho agira ikimenyetso co gushigikira bene wabo bari mu myi- mu myiyamamazo mu ntara ya oromia faisa yabwijwe rya amerika ko nubwo umuvugizi wa leta yavuze ko ahawe ikaze mu gihugu atacizere kinini afitiye leta kuko bashobora kudasubira kumwemerera kuva mu gihugu mbere bako bashobora no kumwica Faisal Lesa ni umusore w'imyaka mirongo ibiri n'itandatu yiruka ibirometero mirongo ine na bibiri mu nkino olympique akaba yari yatsindiye umudari w'umwaka mu ihiganwa ry'inkino olympique zarangiye kuri uyu w'imana mu gihugu cya Brazil Faisal avuga ko atamunezero w'intsinzi yiwe yagize biturutse ko igisagara aturukamwo ca Jaldu kiri mu ntara ya Oromia imaze imisi muri eh, iri mu ntureka aho bagenzi biwe bamwe bafunzwe abandi bapfuye
urakoze hozine kuri aya makuru nshuti rero hari n'amwe makuru havugwa hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi rya amerika hivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete kuri wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo komu amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari u rwanda ruratangaza ko amafaranga akoreshwa mu gihugu hose hangana na mirongo itandatu na kabiri ku ijana haturuka mu misoro y'abanyarwanda ibi byavugiwe mu muhango wo kwizihiza ku nshuro ya cumi na kane umunsi wahariwe abasora ni inkuru y'umunyamakuru wacu hasumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda ubwo hizihizwaga umunsi w'umusoreshwa mu rwanda komiseri mukuru w'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro richard tusabe yatangaje ko mu mwaka w'ingengo y'imari bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu ikigo ayobora cyakusanyije imisoro ingana na mi- na miliyari igihumbi n'imwe na miliyoni magana atatu mu- mu gihe intego iki kigo cyari gifite yari iyo kwinjiza miliyari magana cyenda mirongo itandatu na miliyoni magana atatu ku ntego iki kigo cyari gifite cyongereyeho miliyari mirongo ine n'imwe uyu muyobozi yavuze ko mu ngengo y'imari y'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi rwanda reveni yasabwe kwinjiza mu isanduku ya leta amafaranga angana na miliyari igihumbi na mirongo inani n'enye n'ibice bine ndetse na miliyari mirongo ine n'icyenda n'ibice bibiri avuye mu misoro ituruka mu turere umuyobozi wa rwanda reveni yavuze ko nubwo amafaranga ikigo ayobora cyinjiza agenda yiyongera ariko bagihura n'imbogamizi z'abanyereza imisoro ya leta minisitiri w'intebe anastase murekezi wari mu muhango wo gushimira abasora bakoze neza yongeye kwihanangiriza abanyereza imisoro ya leta avuga ko ibihano bizabageraho ndasaba ko abadatanga imisoro bakomeza gusobanurirwa ibyiza n'ishema byo gusora ariko bazakomeza kwinangira ubwo birumvikana bazahanwa hakurikijwe amategeko hano ku guhana ushobora kubasubiza inyuma kandi atari byo dushaka dushaka abanyarwanda bacuruza bagasora bagakomeza bagatera imbere ndasaba abasora bose kandi gukoresha imashini z'ikoranabuhanga mu gutanga inyemezabuguzi abacuruzi badakoresha neza izo mashini kandi bazifite cyangwa se abacuruzi bazikoresha ku buryo budakwiye bagamije kunyereza imisoro bagomba guhindura imyumvire n'imikorere yabo abashinzwe ibyo kwegeranya imisoro mu gihugu bemeza ko gukoresha inyemezabuguzi zitangwa n'imashini biri mu byatumye imisoro yiyongera umuyobozi w'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro richard tusabe yavuze ko abacuruzi bakoresha izi mashini bavuye ku bihumbi umunani mu mwaka ushize ubu bakaba bagiye kugera ku bihumbi cumi na kimwe magana atanu abayobozi bose bongeye gusaba abacuruzi gukoresha izi mashini zitanga inyemezabuguzi nubwo abacuruzi batahwemye kwerekana ingorane basanga mu mikoreshereze y'izi mashini abandi bamwe baganire n'ijwi rya amerika nk'urugero nk'ahanga mu maduka hariho abacuruza za detaye nk'utuntu gufata ikiro kiro ugacisha mu mashini ntabwo byoroshye yego birahenze cyane ngira ngo ukurikije uko ugenda wunguka wunguka make make cyane ku buryo kugira ngo uzafate monta uzishyura inzu wunguke n'andi ugomba kurya ukagabanya sharije zose ku buryo ushobora kubona amafaranga yishyura kariya kamashine ni ikibazo imbogamizi zikunda kuba hari ukuntu turiya tumashini two kuri ibiyemu dukunda gupfa ngo wakabiye gutya mo hagati ubona karapfuye kandi ugasanga wenda ni muri wikendi hahandi bazikora ntabahari ubwo icyo gihe rero bigira imbogamizi twasabaga ko ba bandi bakora ziriya mashini bagerageza bakora no muri wikendi ku buryo bwa bucuruzi butagira ikibuhungabanya no muri wikendi buri gihe bagakora na wikendi ubundi wikendi ntabwo bakunda gukora umunsi mukuru w'abasora wizihijwe mu mujyi wa kigali kuri iyo makumyabiri na kabiri kanama ukaba wari ufite insanganyamatsiko igira iti kwibwiriza gusora inkingi yo kwigira minisitiri w'imari n'igenamigambi mu rwanda karaveri gatete yavuze ko ubu u rwanda rumaze kugera ku muvuduko mwiza mu kwikemurira ibibazo amafaranga yose tuvana mu misoro y'abanyarwanda n'andi mafaranga tuguza imbere mu gihugu no hanze yose aragera kuri mirongo inani na rimwe n'ibice bitatu bivuze ko ayo ni amafaranga twigengaho hasigaye angana na cumi na gatandatu sorry cumi n'umunani n'ibice birindwi ku ijana akaba ari amafaranga y'abaterankunga ngira ngo dukomeje kongera umuvuduko mu gusora dusora neza eh, n'aya mafaranga twasigara ah, kuri ya mafaranga twigengaho yaba ari aba mu misoro yaba ari inguzanyo nanone yishyurwa n'imisoro y'abanyarwanda urugero nk'uru mbahaye turatanga icyizere ko politiki twiyemeje yo kugabanya gutungwa n'inkunga z'amahanga eh, tuzagenda tuzigeraho ah, ndetse no mu gihe cya vuba umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro richard tusabe yavuze ko ikigo ayobora kigiye gukomeza gushyiraho uburyo bwo guhangana n'abanyereza imisoro ndetse no gushakisha uburyo bwose hashyirwaho ingamba zikumira biba imisoro tuzakomeza gushyira ingufu mu gukangurira abanyarwanda gahunda yo kwibwiriza gusora turushaho kubafasha ku- kuyumva neza twibanda cyane cyane ahaboneka ibyuho byo kunyereza imisoro ndetse twongere ingufu mu bikorwa byo kurwanya amagendo ruswa no kuziba icyuho cy'aho imisoro yaba inyerizwa aho ariho hose tuzakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa electronic cargo tracking system mu gukurikirana imizigo iri mu modoka ziyitwara kuva ku byambu kugeza aho iyo mizigo ishyikira ndetse n'iva mu gihugu cyacu yoherezwa mu mahanga kugeza ubu mu rwanda ikigo gishinzwe abikorera kigaragaza ko abasora bagera kuri mirongo irindwi ku ijana aribo kugeza ubu basora babishaka abandi basora bitewe n'igitutu bagishyirwaho n'abayobozi ndetse no gutinya ibihano bafatirwa asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumuta kaboyi kuri iyi nkuru
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
n'icyanjye ni icyawe n'icyacu
tujye noneho mu burundi umurwa iseni ushinzwe gutunganya amatora warakoresheje inama mu murwa mukuru w'intara ya muyinga y'abarebwa n'amatora bose mu ntara z'uburasirazuba n'intara ya karusi ni inkuru y'umunyamakuru wacu jean bosco ndarurinze kurimbura uko amatora y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yagenze kuraba ivyagoranye no kuraba ivyokosogwa mu yazokurikira niryo hangiro ry'inama umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu burundi seni uriko ugirisha kuva kuri uwa mbere abegwa bose n'amatora mu ntara zine z'uburaruko arizo kayanza ngozi muyinga na kirundo gushirako n'intara ya karusi prosper ntawugwamiye ajejwe gutumatumanako amakuru n'inyigisho mu mugwi seni aratubwira utunenge twaranze amatora aheruka muri icyo gihe rero turabona ko koko hariho utunenge tumwe tumwe twibonekeje muri aya matora dufatiye kumwe n'itegeko ryubatse n'ibisho- n'ibyashoboka bashobora kubinyanyura umugwi wa kabiri w'ibibazo nawo wari umugwi ujanye n'uburyo bw'amatora twarabonye yuko kuringaniza amatora wizeye uburyo buva hanze hari igihe bigorana kandi musaba mubizi ngo akimuhana akazi burihise kandi amazi masabano nayo ntamara imvyiro nico gituma turiko turondera ingene leta abarundi boringaniza amatora ku buryo bwabo batazenze kuko twarabonye yuko n'ibyo bishobora kuba intambamyi ubundi mugwi wa gatatu nawe ibibazo novuga ni ibibazo vya politiki ivyo navyo Eh, ni birebire kandi ni byinshi byaragaragaye ko mu burundi gushika ubu hariho abantu batifuza amatora bamwe mu bitavye inama basavye ko hojaho amategeko ahana uwagenywe kuba mu mugwiseni mu nyuma akawikuramwo twarabonye mu matora aheze yuko hari bamwe muri mwebwe muri seni bagombye guta igihugu mu kaga mu kwidohora mu matora kandi bagenwe n'igihugu none ubu ubu matora ya demire veni mutegekanye iki kugira ngo abantu nk'abajya twabonye cyangwa twumvise ntibasubire kujaganya ikindi nacyo nta kuntu hoba amategeko ku buryo umuntu yikuye eh, mu mugwi nk'uyo yofatirwa ibihano nk'uwamenjeye igihugu n'abanyagihugu murakoze prospere ntawugwamiye ati ibuye riserutse ntiriba ricishe isuka ni abarundi bagize ingorane nk'iz'abandi barundi bagize ni ukubera ku mvure bari mu mugwi bice bibonekana ko biyonjoroye mugabo ibyashikiye bajya bari muri seni hari abarundi benshi byashikiye ngira ngo kwitona mu kabiri abo mubabona ahubwo nibaza yuko igikuru ngo ibuye riserutse ntigica isuka ko bimaze kugaragara yuko mu nzego nka seni cyangwa izindi ziba zimeze nka seni bishobora gushika abantu bashinzwe amabanga nk'ayo bagatanga imihoho ku mvo zitandukanye ahubwo leta n'abajejwe ivy'amategeko boca baraba ingene bene ivyo bintu iyo bishitse bikosorwa n'ingoga niho numva umenga hova inyishu nayo bundi bwobwo abantu twama turi abantu bizoshika abantu bagira intege nke nubwo zitoba intege nke birashobora gushika umuntu akagera igihe igikorwa canke ibanga bamushinze rikamugora imvugo ikomeretsa mu matora nayo nyene yashikirijwe n'umugwiseni nk'imwe mu ntambamyi abitavye inama basavye ko abakoresha mwene izo mvugo hojaho amategeko abahana abo mu runani amizero y'abarundi bashikirije bashikirije ingorane yo kutaronswa uburenganzira n'abajejwe intwaro bwo gushikira mu banywanyi babatoye iyo koalisiyo ivuye mu matora haba hariyo abantu baba batowe nta burenganzira baba bafise bwo kugira ngo baje kuraba abanywanyi canke babashikirize ibibazo baba bafise kugira ngo babibashikanire mu nzego basanzwe baratowemo aha cyane cyane tukaba tubona ko hariho urwitwazo rwa abajeje intwaro administration aho baca babyitwaza ngo ni amategeko akurikijwe mu kubakumira bigatuma imigambi yabo bashoboye gushikiriza babatoye badashobora kuyibafasha kubera yuko babuzwa gushikira abanywanyi babo umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya muyinga mpabanzi jean mbere kimasi ati amategeko aratomoye le coalition effectivement atari mu matora ntizirotura ibyo kuba operationnel niko byanditse mu mategeko sijye nabyanditse genda usome niyo byanditse niko biri ejo bundi hari umushinga amateka yaje hajya mu biro arambutse ati none gashahu twe twagomba kwigira hariya a kugira ngo tubone n'abanywanyi bacu n'ibiki n'ibiki nca ndazingurira ibitabo byanditsemo aya mategeko ndamubwira muta honorable soma ubona handitse ngo iki iyo nama izobandanya no kuri ubu wa kabiri babandanya kunoganza n'ibindi bibazo vyotuma umuco wa demokarasi utsimbatazwa mu banyepolitike bo mu burundi nk'uko bivugwa n'umuguseni wayiteguye imuyinga jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika urakoze jean bosco kuri iyi nkuru umurundikazi francine niyo nsaba aherutse kwegukana umudari w'umwakaka mu kwiruka metero magana inani mu ruhande rw'abagore mu mikino olympique yaberaga i rio de janeiro muri brazil yaravuganye na mugenzi wanjye edi rwema yatangiye amubwira ukuntu yakiriye iyo ntsinzi nk'uko mwabirabye cyangwa mwabikurikiranye nkogiye kuronka umudare wa kabiri mu metero amajana umunani naragihowe cyane naragize umunezero ntafise kuntu uvuga ku mutima narihije icubahiro ubwanje ampesha icubahiro uburundi bwanje mu nkino mpuzamakungu mu kuronka umudare nari nyotewe cyane hari haheze imyaka mirongo ibiri uburundi burose uwo mudare w'inzahabu igihe venise yaronka uwo mudare kuronka umudare rero wa kabiri wundi inkino mpuzamakungu ya jeze olympique byabaye amateka kuri jewe n'amateka ku burundi nk'uko bivuze ni amateka kuri wowe ni amateka ku burundi ni ku nshuro ya kabiri uburundi butsindiye umudari mu mikino olympique Ah, ku giti cyawe kugira ngo ugere kuri iyo ntambwe ah, wakoze iki tunyuriremo muri make uburyo witeguye kugira ngo ugere kuri iyo ntambwe wateye mu minsi yose aho mba ndi niyumvira kuba intwari niyumvira gushika aho ntoshika nkiyumvira gukora cyane nkiyumvira gukora ah, nkagira imyimenyerezo i- ihagije nkagira imyimenyerezo myinshi cyane kugira ngo nshobore kugira ikintu nshyitse ko ikintu eh, abantu bose bashobora kuzoza baranyibukira ko ni indoto zanjye rero naraye ndazigize zaraye zibaye eh, nk'uko nabyi- na- nabyiyumvira nk'isomo abana b'abakobwa bakiri bato bifuza gutera ikirenge mu cyawe bakwiye gukura muri iyo nsinzi yawe ni nk'irihe francine niyonsaba ni ukwiyumvira gukora baka- bakiyumvira kugira ishaka bagata ubunebwe bakiyumvira gukora ikintu eh, kuko byose birashoboka nibaza yuko atana kimwe kidashoboka igihe iyo umuntu agize ishaka ibi nibaza ko umudani aho ndose wo- woba nk'urufunguruzo ku bana b'abajene eh, na cyane cyane ku bana b'abigeme mu gihugu cy'u Burundi kuko dufise abana benshi eh, nibaza yuko bokwiyumvira gukora ikintu nabo eh, kugira ngo bashobore kuronka amateka ubwo wirukankaga hari umwanya mutoya wabaye uwa mbere ndetse uyobora iryo tsinda mwirukankaga ah, hamwe ariko nyuma kasita semenya uriya munyafurika we ye- y'epfo kazi aza kukunyuraho igihe wari imbere mu mutwe wawe watekerezaga iki
harya nariko ndondera umudare nari mfise integuro yo kurondera umudare w'inzahabu ariko ntibyakunze eh, ariko ibyo nashyitse ko narabishimye cyane ndashimira imana ndashimira ababyeyi ndashimira abagenzi ndashimira abakoce na sponsor yanjye eka n'abandi bose boba bagize ico banterereye n'abansabiye kugira ngo eh, imana impamagara kugira nshobore gushika muri finale nongere nzane umudare ugira kabiri ku isi eh, mu mateka y'u Burundi kuva inkino jeux olympique zitanguye mu minsi ya vuba imishinga ya hafi ufite ni nk'iyihe francine yonsaba umudari narendose ni nk'urufunguruzo kuri jewe ubu ngiye gukomeza gukora n'ishaka kugira ngo nshobore umudari nabuze nshobore kuzowuronka francine niyo nsaba turagushimiye cyane akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika kandi tukwifurije gukomeza gutera imbere nanjye ndabashimiye cyane iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ijwi ry'amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
inyuma y'inama aherutse kugirana n'abagize urwego rujejwe umutekano mu gihugu mu bushikiranganji bujejwe ukwivuna abansi bwa leta zunze ubumwe za amerika perezida barack obama yatangaje ko abayobozi ba leta ya kiyisilamu bazi ko bazotsindwa muri siriya na iraq zibifashijwemwo n'urunani rujejwe kurwanya leta ya kiyisilamu inteko muri iraq na siriya zaragize intambwe ziboneka mu rugamba rwo kurwanya leta ya kiyisilamu muri ivyo bihugu zarigaruriye ubutaka bwari mu minwe y'uwo mugwi kandi zibandanya kugira intambwe mu migambi yazo mu rugamba rutera ruzijana mu gisagara ca mozo mu gihugu ca siriya perezida obama avuga ko bariko bagira intambwe mu gutera bagana mu gisagara ca raka perezida obama avuga ko ibikorwa vya gisirikare vyo kurwanya leta ya kisilamu biriko bigira intambwe ziboneka ibitero vy'indege z'ingwano vy'urunani ruyobowe na amerika bibandanya kugirwa mu bibanza vya leta ya kisilamu no mu bice byose abagira iterabwoba b'uwo mugwi bagerageza kwinyegezamwo abadereva b'indege z'ingwano za leta zunze ubumwe za amerika bariko bakora uko bashobora kose kugira birinde kudahitanisha mu kwica abasivile mu bitandukanye na leta ya kisilamu ikoresha abasivile nk'inkinzo urunani ruyobowe na amerika n'inteko muri iraq na siriya bibandanya kwica abategetsi bakomeye ba leta ya kisilamu ivyo biriko bigira ingaruka ku buyobozi na disipurine vy'uwo mugwi perezida obama avuga ko atamutekano abayobozi ba leta ya kisilamu bazogira ngo bazobandanya babakurikirana leta ya kisilamu ibandanya gutakaza ibice yari yigaruriye muri iraq na siriya inteko za iraq zarasubiye kwigarurira igisagara ca faruja muri iki gihe zikaba ziriko zitera zidugana ikiyaya c'uruzi efurate ziriko kandi zitera ziduga ku ruzi tigre aho zafashe igisagara ca kayara ziriko zitegurira kugira igitero mu gisagara ca mozo igisagara gikomeye cyane kikiri mu minwe ya leta ya kisilamu perezida obama avuga ko muri icyo gihe muri siriya urunani rw'inteko zaho zifashijwe n'inteko zidasanzwe za amerika n'ibitero by'indege z'ingwano zibandanya guhiga abagwanyi ba leta ya kisilamu urunani rw'izo nteko ziko zinjira mu gisagara cya manbij igisagara abagwanyi ba leta ya kisilamu bakoresha mu kuzana abagwanyi hamwe n'abagira iterabwoba mu kubarungika kuja kugira ibitero mu karere k'iburaya nta bitero biboneka abagwanyi ba leta ya kisilamu baragira muri iraq na siriya mu kiringo c'umwaka nk'uko bitangazwa na perezida obama avuga ko abategetsi ba leta ya kisilamu bazi ko bazoguma batakaza abanywanyi n'ubutaka bari bigaruriye amenyesha ko mu butumwa baha ababashigikiye batera bemera ko bashobora gutakaza ibisagara vya mozo na raka perezida obama avuga ko ari ivy'ukuri ko bazotakaza ivyo bisagara ko bazobandanya kubahiga no kubatuza mu bice bagisigaranye
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mugenzi wanjye hozine munezero hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru
incamake y'amakuru twabashikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri afurika y'epfo umugambwe utavuga rumwe na leta alliance democratique waratahukanye intsinzi mu gisagara cya johannesburg gisanzwe n'umugwa mukuru w'ubutunzi aho muri afurika y'epfo rikaba ribaye irya mbere uwo mugambwe utahukana intsinzi kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na kane umugambwe yahindutse uramutswe ubutegetsi bw'icyo gihugu umugambwe alliance democratique waratahukanye kandi intsinzi mu bisagara bitari bike harimwo nuko uwo mugambwe wagiye hejuru mu matora yabaye mu ndwi iheze ku mugwa mukuru wa Afurika y'Epfo i Pretoria abanyagihugu amajana n'amajana muri Nigeria bagize imyiyerekano kuri uyu wa mbere imbere y'inyubakwa y'umukuru w'igihugu basaba ko basaba leta ya Nigeria kongereza inguvu kugira igarukana abana b'abakobwa bashika ku majana abiri batwawe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane iyo myamamazo yabaye inyuma y'indwi hasohotse ivideo y'umugwi Boko Haram yerekana bamwe muri abakobwa Boko Haram ikavuga ko benshi muri abakobwa bapfuye igasaba ikiguzi c'abasigaye kugira bare kugwe igihugu cya Turkiya kirahakana ibyavuzwe ko ku bijyanye n'umwana w'umukamikazi avugwa ko ari we yagize igitero ku munsi wa gatandatu ahari ko habera ubugeni igitero cyahitanye abantu bashika kuri mirongo itanu na bane umushikiranganji wa mbere wa Turkiya Binali Yildirim yatangaje kuri uyu wa mbere ko ibijyanye n'uko ari umwana uwo yakoze icyo gitero byavuzwe n'abari aho ariko ko babeshe umuyobozi ajejwe imfashanyo mu ishyirahamwe mpuzamakungu yatangaje kuri uyu wa mbere ko igihugu cya siriya kiri mu bibazo bikomeye kandi ko hageze ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bugarijwe n'inzara muri icyo gihugu kubura amazi meza hamwe n'ubuvuzi batabagwa kuva mu kwezi kwa mu kwezi guheze kw'indwi onu yarasabye ko hoba agahengwe k'amasaha mirongo ine n'umunani yo guhagarika ingwano mu gisagara cya alep kugira bashobore kujya kuvura abarwayi hamwe n'abakomerekejwe n'ingwano muri icyo gisagara umukinnyi mu nkino z'isi yose olympique faisal lilesa aserukira igihugu cya etiyopiya amenyesha ko afise ubwoba bwo gutahuka mu gihugu ciwe inyuma y'aho agiriye ikimenyetso cyo gushyigikira bene wabo bari mu myiyamamazo mu ntara ya oromiya faisal yabwiye rya amerika ko n'ubwo umuvugizi wa leta yavuze ko yotaha atizeye ibyo leta ivuga
urakoze rosine munezero kuri iyi nshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ntahabihumurije nshimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma uwadufashe gushyira hamwe ibiganiro ni fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwakomeje kudutega amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mbifurije amahoro y'imana mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.